mandanye kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muno munsi tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu haloyize bigirimana
urakoze diane tuyahereye mu yavugwa mu karere ka afurika kenya na tanzania vyarateye imikono ku masezerano yo kubaka umuringoti uzotwara umwuka wa gaze hagati y'ibisagara vya mombasa muri kenya na dar es salaam muri tanzania ayo masezerano yasinywe ejo ku munsi wa kabiri aho perezida mushasha wa tanzania yagendeye ubu bwa mbere kenya inyuma y'urupfu rw'uwo yasubiriye john pombe magufuli inyuma y'umubonano bagiranye mu mwiherero mu kiringo c'amasaha arenga atatu perezida wa kenya uhuru kenyatta yavuze ko ibyo bihugu bibiri byiteguye gukomeza imigenderanire yabyo yacumbagiye mu myaka itanu john paul magufuli yamaze ku butegetsi ivyo bihugu byumvikanye kandi ko abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bagiye kuza barakorera hamwe ku bibazo vya covid cumi n'icyenda cyane cyane ku korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu muri kenya ariko arasaba ico gihugu kwisubirako ku mugambi waco wo kugara ikambi zibiri zihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi amajana ane kenya yavuze ko izokugara ikambi ya kakuma na dadaabe mu mwaka uza impunzi ziba muri ayo makambi zigizwe ahanini n'abanyesomaliya hamwe n'abo muri sudani y'ubumanuko zikaba zizeye ko mu gihe ibiganiro vyobandanya izo kambi zitokugarwa abategetsi ba kenya bavuga ko izo kambi zibangamiye umutekano w'igihugu kandi zitwara n'ubutunzi bwacu ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr hamwe na leta ya kenya bari mu biganiro byo kugumiza izo kambi zuguruye ariko umunyamabanga wa leta ya kenya fred matiang yavuze ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa kane ko kenya igihagaze hahandi ko izo mpunzi zibwirizwa gutahuka mu bihugu zavuyemo muri afurika kandi amashuri mato mato n'ayisumbuye muri sudani y'umanuko yarongeye kugurura ku munsi wa mbere inyuma y'umwaka urenga yugawe mu kwirinda ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ariko umushikiranganji w'indero awut dieng yaragabishije ko leta itazotinya gusubira kugara ayo mashuri mu gihe abigisha n'abanyeshuri batazokubahiriza ingingo zirimwo bara udufukamunwa sudani y'umanuko imaze kubura abantu ijana na cumi na batanu bamaze guhitanwa na covid cumi n'icyenda mu barenga ibihumbi cumi n'amajana atandatu bamaze kwandura uwo mugera gushika ubu muyavugwa mu yandi makungu leta z'ubumwe za amerika imaze kuvana muri afghanistani hagati ya bibiri na bitandatu ku ijana ry'ibikoresho byayo igisirikare cya amerika kivuga ko ibikoresho bingana igihumbi n'amajana atatu byatwawe gusamburwa kandi ikibanza kimwe cyo mu ntara yo mu mpanuko ya hermande cyahawe abasirikare ba afghanistani abategetsi mu gisirikare cya amerika ariko barashikirije ubwoba ko leta ya afghanistani ishobora kuzogwa mu byara by'abatalibani amerika ikuyeyo akarenge abashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi wa g7 biri mu nama i londres mu bwongereza muri iyi ndwi ibiri ku isonga ry'ivyo bariko barihweza n'ihindagurika ry'ibihe uburusiya hamwe n'ubushinwa ni inama ya mbere bakoze amaso mu yandi inyuma y'imyaka ibiri bidashoboka kubera ikiza ca covid cumi n'icyenda umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken ku munsi wa mbere yariyamirije ingendo y'uburusiya yo kurungika abasirikare babwo ku rubibe na ukraine blinken yaribukije ko perezida biden yavuze ko uburusiya buhisemo kwitwaza igikenye ku bindi bihugu amerika izogira ico ikoze ariko avuga ko amerika yifuza imigenderanire myiza n'ico gihugu hamwe n'ubushinwa bwama buriko burahungabanya demokarasi mu bindi bihugu
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ingingo nkuru nkuru z'igice cya kabiri c'ano makuru agiye gushimikira ku yagezweho mu karere k'ibiyaga bigari perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ahamagarira urwaruka rutandukanye rw'abarundi gukunda igihugu cabo
ukaza wumva umunyepolitiki araje ngo uyu umugambwe wawutoreye iki ngo ko atakazi baguhaye kugira uje umugambwe ugiye kurondera akazi ngo iyo leta ikumariye iki itaguhaye akazi atari ivyo dusambura ico gihugu tugiturire gishe cose nta mutima uba ufise mw'ijambo rimwe
uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aha hari ejo kuwa kabiri ku murwa mukuru wa politike igitega mu rwanda naho sentare nkuru ya gisirikare ejo yaratanguye kuburanisha abantu mirongo itatu n'indwi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi aya makuru yose turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu kuri mikoro ni diane nininahazo nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho umukuru w'igihugu ejo kwa kabiri yiriwe arigisha gukunda igihugu rwaruka rwo ku murwa mukuru igitega perezida evariste ndayishimiye yahamagariye urwaruka kwama rwavuze neza igihugu cabo mu makungu yongera kandi yiyemeza kuzunguruka intara zose atanga bene izo nyigisho ibindi reka tubaze mumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru
igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge rwaruka umukuru w'igihugu amenyesha ko agifata nko gutera amatuta y'imboga n'amashugwe azokwama ivyamwa bituma igihugu gisa neza abanyagitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu wa kabiri nibo bari baramukiwe perezida evariste ndayishimiye ahamagarira abari muri ico gikorwa citwa moralisation ko bokunda igihugu kurusha bakuru babo canke abavyeyi babo ubaye igihangange uhejeje segondere leta igaca ivuga iti uwo mwana tumufasone azoteza imbere igihugu leta igaca ikubita buruse gaca uja kwiga mu bufaransa cyangwa muri amerika uhejeje umwana w'incabwenge abafaransa baracabwira ngo mbe mu burundi ngo umudogiteri ahembwa ngahe oh, nta n'amadolari amajana atanu ahembwa igumira hasha twe tuzokwihera amadolari ibihumbi bitanu ngwego ndaronse aho nzohembwa menshi wibagiye wa mutahe wose bakurihira uciye uja kuvura ubu utigeze ashyiramo umutari na gatoyi kuko gusa kubwengwa aguhemba menshi mbwira utanihe n'umumereseneri umucangira iyo waba wari uzi igihugu icyo ari cyo wogurishije itongo ku munyamahanga ugaca umuhanda titire do poropiyete umukongomani cyangwa umunyamerika leta ivuze guca ibarabara umunyamerika atibanza muha amahera muko muricisha muri iri tongo ryanjye ngo ifaranga ry'uburundi ntirigira agaciro urwaruka rurenga ibihumbi bibiri nibwo rwitavye ubwo butumire harimo urukiri mu mashure urwarangije amashure urwikorera ururi mu migambwe itandukanye canke ubwo ataho rwegamiye perezida ndayishimiye aruhamagarira kugarukana ubwenge ku gihe kugira ngo rukure amaboko mu mpuzu rwijukira ibikorwa vy'iterambere no kutagaya akazi aho guhendwa n'abanyepolitike ukaza wumva umunyepolitiki araje ngo uyu mugambwe wawutoreye iki ngo ko batakazi baguhaye kugira uje umugambwe ugiye kurondera akazi ngo iyo leta ikumariye iki itaguhaye akazi atari ivyo dusambura ico gihugu tugiturire gishe cose nta mutima uba ufise mw'ijambo rimwe je naratangaye umwigisha azi yuko ni umwigisha wo kwigisha umwana w'umurundi yabaye umwigisha kugira yigishe umwana wo kwanaka n'uwo kwanaka ni umwigisha point bamubwiye genda wigishe icenda juru ngo sinjayo ni kure mugabo akubwiye genda ukore muri ambasade mosco ukagenda uriruka niho hagufi uturaye umwaka uzi ibigori bizokwimbuka kugwiza kabiri kuko kare basekubiri bago nta soko bafise none woronderera isoko y'igicuruzwa utagira urumva ngo nokubatse hotere ngo none ngo genda biravye ngo nta baturisite bahari none ugomba baze batagira aho barara ico bikoze evariste ndayishimiye aravunira kagohe nabo babibaza ko bazoronka akazi muri leta kugira ngo banyonane amatungo y'igihugu avuga ko ibisaka vy'abasuma vyahiye ntanuheza kwiba leta ugaca uvuga ngo leta igufashe hariho umuntu yigeze kunterereza ngo uranterera ngo ngo nanjye ndiko ndiyunganya ngo ndiko ngira akabutike ngo hamwe ngo imbere y'iwanje Nti nturiko uragira akabutike ngo ego ngo none ngo ubona nobaho gute umunsi umwe ndahaca nsanga ariko yubaka mw'ibarabara vure turavuga ariko urashobora kubahuka ngo ndaguterere kugira ngo u- urenge amategeko jewe nguterere amabati ku kintu kizosambugwa ejo nguya ngo nabonye hari ikibanza ntone ni rwawe nk'abajya rero ugiye ukavuga ngo ibarabara risubire aho ryari riri ngo banzonye ndaminitse ari umusuma umusuma baramukubita bisa na wa muganga avuga ngo mutanyongeye umushahara simvura hanyuma abantu bagaca bapfa none uzohembwa yukuye hehe ngo mpembwa make sisubira kubavura wibagiye n'ayo make uhembwa ko ari makori n'amatagisi ava mu bene gihugu nyene none baca bakongera ba- bari mu kaburi inyigisho nk'izo zari zimaze no gutangwa mu ntara ya ngozi kugwaruka zatanguwe n'uwo yasubiriye nyakwigendera petero nkuru nziza zihabwa abakozi bo mu bisata bitandukanye vy'igihugu abasirikare abapolisi imvukira zo mu ntara n'abandi aho zibera hose zibera mu mwiherero nta ngere nta n'uwuba yemerewe kwinjirana itelefone canke icuma gifata amasanamu abategura izo nyigisho basigura ko ari mu ntumbero yo kwirinda ibibasamaza yamara inzego z'umutekano zivuga ko ari uburyo bwo kurindira umutekano inzego ziba zitavye bene izo nyigisho Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika yagezeho mu gisata c'ubutungane mu rwanda hejo kwa kabiri sentare nkuru ya gisirikare yaratanguye kuburanisha umurwi w'abarwanyi mirongo itatu n'indwi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi abo barimo abaregwa ko bari mu murwi wa rude urunana n'abo mu mutwe wa p5 bose bagirizwa ko mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda bishe abasivile cumi na bane bo mu majaruguru y'u rwanda mugenzi wacu Eric bagira ubusa twari twamurungitse ejo mu rukiko umushinjacyaha wa gisirikare niwe wafashe umwanya munini afite ijambo asobanura uko abarwanyi bafashwe n'uburyo avuga ko bakoze ibyaha bakurikiranyeho hafi ya bose umushinjacyaha arabarega ibyaha umunani avuga ko bakoze mu bihe bitandukanye avuga ko makumyabiri n'icyenda baregwa bavuye mu mutwe wa p5 urwanya ubutegetsi bw'u rwanda boherejwe na general faustin kayumba nyamwasa ngo bajye mu bitero byo mu majyaruguru y'u rwanda byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi ubushinjacyaha bubagabanya mu matsinda abiri irya mbere ry'abantu barindwi rirangajwe imbere na Selemani Kabayija ryo muri Rudurunana ni mu gihe abandi basigaye mirongo itatu barimo Serija Emmanuel Ngirinshuti bivuga ko yatorotse ubutabera ryo ryavuye mu mutwe wa P5 umushinjacyaha avuga ko bose bari bafite umugambi muremure wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ukurikije uko bagiye bihuza bakomotse mu mashyaka atandukanye ubutabera bubarega ko ihuriro MRCD rya Paul Rusesabagina bashinze umutwe wa gisirikare wa FLN uregwa kugaba ibitero ku Rwanda ubushinjacyaha busobanura ko bagiye bava mu bihugu bitandukanye birimo uganda uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda na malawi baregwa ko batorezwaga mu misozi ya minembwe ya kivu y'epfo ibikorwa bihuzwa na general faustin kayumba nyamwasa kuri iyi nshuro hongeye kumvikana ibihugu bituranyi by'u rwanda bishyirwa mu majwi ko byafashaga aba barwanyi ku isonga igihugu cya uganda ngo nicyo cyahaga ingufu umutwe wa rudurunana wakoreraga mu majyaruguru y'u rwanda mu mugambi wo guhungabanya ubutegetsi bw'u rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda bwana filemoni mateke yongeye kugarukwaho ndetse n'ubutasi bw'igisirikare cya uganda cmi nicyo kimwe n'igihugu cy'u burundi bamwe mu basirikare bakuru bavuzwe ko bafashaga aba barwanyi mu kubona ibyangombwa by'inzira no kubacumbikira babigisha uko bazajya mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ku bireba generali kayumba aregwa ko yoherereje aba barwanyi ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari y'abanyamerika angana na miliyoni cumi n'ebyiri mu mafaranga y'u rwanda bakayagezwaho na beni rutabana ayabikurije kuri western union mu burundi iri tsinda riregwa ko ryatozwaga na meja habibu mudathiru we warangije kuburana yemera ibyaha muri irindi tsinda akanabihanirwa abari mu rukiko baregwa ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda babifashijwemo n'igihugu cya uganda bagabye igitero mu karere ka musanze mu mirenge ya kinigi na musanze bahica abasivili cumi na bane bakomeretsa abandi cumi na batanu baranasahura mu itsinda ryose riregwa harimo abanyamahanga bagera ku icumi muri abo harimo abarundi umunani n'umunyayuganda umwe uwo nawe ni ibrahim rubega yabaye mu nyeshyamba za nrm muri uganda zagejeje perezida museveni wa uganda ku butegetsi inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u rwanda nabwo arazirwanirira ubu akaregwa ko yari muri rudu runana benshi mu baregwa ariko ni abanyarwanda babaga mu bindi bihugu kuko nko mu Burundi ubushinjacyaha buvuga ko haturutseyo abagera kuri cumi na batatu byabaye ngombwa ko umucamanza ukuriye inteko iburanisha abaza buri umwe ku icyo avuga ku byaha aregwa ahereye ku itsinda ry'abantu barindwi bivuga ko binjiye mu mutwe wa rudurunana bavuye muri Uganda hafi ya bose bemera ko bakoze ibyaha byo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo bagahakana ibyaha byo kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda no gukora cyangwa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba hagati aho urubanza rurakomeje eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali reka tugume mu rwanda aho umuryango ibuka wurikiyemo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane n'abarokokeye mu bisesero batangaza ko bababajwe cane n'imyitwarire y'ubutungane bw'ubufaransa ni nyuma yaho kuwa mbere buhagaritse gukurikirana abasirikare bakekwa ko uruhara muri jenoside yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda guhera mu mwaka wa bibiri na gatanu umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi na bamwe mu barokokeye mu bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri operasiyo tirikwaze bamaze iminsi itatu badatabara ibihumbi by'abatutsi bari bahungiye mu bisesero bakabashumuriza interahamwe ngo zibice eric nzabihimana umwe mu barokokeye mu bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'abafaransa yabwiye ijwi rya amerika ko atewe intimba n'uko ibyo abo basirikare bakoze batazabiryozwa nanjye wabonanye n'abafaransa baza bwa mbere mu bisesero ku itariki makumyabiri na karindwi nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu rwanda bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye turabahendahenda baratunanira basubirayo icyo tubarega rero ni iki iyo baza kudutabara kuri makumyabiri na karindwi cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri makumyabiri n'umunani hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe ariko twapfushije abantu barenga ibihumbi nka bitanu bitandatu gutyo muri iyo minsi itatu urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga jenoside no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica nzabihimana atangaza ko mu bisesero hari abatutsi bahahungiye bagera ku bihumbi mirongo itandatu bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye ubu bakaba babarura abasaga ibihumbi bibiri barokotse kuri we ndetse na bagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'abafaransa ni agahinda ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye niba muri iriya raporo ya ya dikerere uvuga ko habayeho uruhare ruriya kaburante na zariya vokabuleri zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta kompurisite urumva nta butabera buri mu bufaransa ni ni politike gusa iri aho ngaho kurengera inzego zabo naho iby'ubutabera byo ntabyo umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'ubufaransa ariko ukavuga ko udacitse intege mu kiganiro wagiranye n'ijwi rya amerika umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka yishakiye nafutari yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye buriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari ntabwo ari ibimenyetso kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso kandi mu by'ukuri birahari byaba ibiri muri raporo ya dikerere hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa igikomeye haba ku warokotse jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera ni ukudacika intege tugakomeza tukazamura ijwi tukagaragaza ibintu byirengagijwe igihe kiragera ukuri kugatsinda ubutabera bugatangwa uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo declare yakozwe ku busabe bwa perezida emmanuel macron igaragaza ko ubufaransa bagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha nyuma ya raporo y'abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u rwanda zombi zigaragaza uruhare rw'ubufaransa mu mateka yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nibwo ubushinjacyaha bw'ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'ubufaransa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi nubwo ubushinjacyaha bw'ipari bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'abafaransa bashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha abarokotse ubwicanyi bwabereye mu bisesero ari na hamwe mu hari operasiyo tirikwazi bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera leta y'u rwanda nta kiratangaza kuri uwo mwanzuro asunta kaboye ijwi ry'amerika i kigali asunta kaboyi urakoze tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi ejo kwa kabiri yarashizeho abategetsi ba gisirikare mu ntara za kivu na ituri mu buseruko bw'igihugu ni mu ntumbero yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano bimaze imyaka bigeramiye ako karere kuri mikoro y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari asanka darius arigoma abanyagihugu batandukanye baravuga ico bagona kuri iyo ngingo ya President Tshisekedi.
Duhere kuri Jonathan Kombi atuye Igoma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru aravuga ko icyemezo cya perezida ari igisubizo ariko arasaba ko abasirikare n'abapolisi bubaha abasivile n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu
mbere y'uko perezida afata uwo mwanzuro agombaga guhindura byinshi muri serivisi zose z'umutekano nka polisi n'ingabo ni aho ngaho hari ikibazo ntekereza ko gutanga ubutegetsi ku basirikare ni ukongera ibibazo ku bindi mu burenganzira bw'ikiremwamuntu imibereho myiza y'abaturage n'ibindi hari n'amaradiyo amateleviziyo n'ibindi bikoresho by'amakuru bitazaba bikora neza kubera gutinya ahubwo ikibazo kinini cyari cyo guhindura abayobozi b'ingabo bamaze kumara imyaka myinshi muri utu duce bakohereza ahantu nka Beni cyangwa Ituri abasirikare basha baturikiye mu zindi ntara
abandi nka Lucien Ndamuso akomoka i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo utuye i Bunia muri Ituri we avuga ko nta kimubabaje kubera ko ibyo nabyo byakemura ikibazo cy'amoko bitewe n'uko mu myaka irenga icumi n'itanu ni ubwoko bumwe nibwo butegeka intara nabyo byafasha mu gukemura ikibazo cy'amahoro
icyo cyemezo cyo gutanga ubutegetsi ku basirikare ndagishyigikiye cyane ayandi moko ntabwo yabifataga neza kugira ngo habeho bamwe bonyine bategeka ntabwo tuzi ahaturukira intambara muri kivu niyo mpamvu dusaba ko umujenerali bakohereza yaba ituri yaba kivu ya ruguru atazaba uvukiye ino ave ikasayi n'ahandi nta kibazo ariko ntakomokire mu mpande z'izi ntara imirwano yo muri kivu nta yindi mpamvu igira usibye ko ari amoko ashaka ko nayo ategeka ayandi bikaba byongera ku mutekano muke
ibeni naho hamwe mu turere twatumye perezida afata icyo cyemezo ibintu biri kugenda ku buryo busanzwe gusa sosiyete sivile itumenyesha ko abaturage bafite ubwoba bitewe n'uko batabimenyereye Kizito Bin Hangi uhagarariye sosiyete sivile aragira abaturage inama
bitewe n'uko tutaragira itegeko risha rivugira uko ubwo butegetsi bwa gisirikare buzajya bukorana n'abaturage buri muntu wese ari kubireba uko abishaka asosiyete sivile turashyigikiye cyane icyo cyemezo cyafashwe na perezida wa repubulika n'ibindi ibyo ari byo byose byadufasha kurangiza burundu ikibazo cya adf niba ariko perezida yabonye yabirangiza natwe tukabona amahoro tubya abanyekongo batuye mu burasirazuba nabo bamushyigikire tumenya yuko byazana amahoro hose muri kongo cyane cyane ituri no muri kivu ya ruguru
irucuru n'ahandi ahegereye naho n'ibyishimo aho naho akazi kari gukorwa neza bakaba barindira abo bategetsi abaturage baravuga ko bari bubimenyere kandi bakaba bashyigikira perezida wa repubulika bamusaba ikintu kimwe rukumbi ko akora uko ashoboye kose amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko yabisezeye igihe cyo kwiyamamaza rusha ukomokera muri ako gace niwo watugejejeho iyo nkuru mu mateka hafi ya kongo ubu ni ubwa kabiri abayobozi b'igihugu bafata icyemezo cyo kwegurira abasirikare ubuyobozi bw'intara mu rwego rwo kureba ko byakemura ikibazo cy'umutekano muke ubwa mbere byari muri mirongo cyenda na gatandatu igihe umutwe w'abarwanyi wa afdel ya Laurent Desire Kabira yarwanaga n'ingabo z'uwahoze ari perezida mu butu seseseko icyo gihe yashinze abajenerali ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru n'iy'epfo ubu perezida Tshisekedi nawe afashe iki cyemezo ariko abanyekongo benshi basa nk'abatabimenyereye ali asanka darius ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu ni ikiganiro dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani musenyeri eugene antonio marino yabaye arikiepiskopi wa mbere na mbere w'umwirabura muri kiliziya gatolika ya leta zunze ubumwe za amerika yari muntu ki nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana nk'uko tubikesha urubuga catholic akanyerezo hiraki akadomo org rwegereye kiliziya gatolika n'ikigo ntaramakuru mpuzamahanga gatolika apec mu magambo magufi y'igifaransa eugene antonio marino yavutse ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kane muri leta ya mississippi imwe mu zarimo ivangura amoko rikomeye cyane ku birabura mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika eugene antonio marino yahawe ubupadiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ubwo yari afite imyaka makumyabiri n'umunani y'amavuko yari mu muryango w'abayozefiti yabaye episkopi mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane ubwo yahise aba igisonga cya arkiyepiskopi wa washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yahamaze amezi abiri gusa ahita aba umushumba wa diyoseze ya wala wala muri leta ya oregon mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yayiyoboye imyaka cumi n'ine kugera abaye arkiyepiskopi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika yimitswe kuri uyu mwanya wa arkiyepiskopi ya atlanta ku itariki ya gatanu y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani bityo rero ababaye arkiyepiskopi wa mbere na mbere w'umwirabura muri leta zunze ubumwe za amerika yeguye amaze imyaka ibiri gusa kuri iyi ntebe bitewe n'urukundo yari afitanye n'umugore yari afite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko amaze kwegura yagiye kuba mu icumbi ry'abakuze muri leta ya new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ariko rero ntiyicaye gusa yabanje kuba umoniye w'ababikira bo mu muryango witwa sisters of mercy kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu nyuma yaho musenyeri eugene antonio marino yiyeguriye kuba umujyanama directeur spirituel mu gifaransa w'abapadiri bo mu gihugu hose igihugu rero cya leta zunze ubumwe za amerika bari bafite ibibazo byo mu mutwe iby'ibiyobyabwenge ibyo kunywa ku buryo bukabije amayoga asindisha n'iby'imyitwarire igoramye mu rwego rw'imibonano mpuzabitsina kandi ngo nawe ubwe ku giti cye byaramufashaga cyane nk'uko umuyobozi mukuru superior general w'abayozefiti bo muri leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe padiri robert kerns yabitangaje musenyeri eugene antonio marino yitabye imana ku buryo butunguranye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri yari afite imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko icyo gihe cyose yagumanye icyubahiro cye cya arkiyepiskopi ntiyigeze acyamburwa ijwi rya amerika musenyeri eugene antonio marino yabaye rero arkiyepiskopi wa mbere na mbere w'umwirabura muri kiliziya gatolika ya leta zunze ubumwe za amerika ubwo yimikwaga ku itariki ya gatanu y'ukwa gatanu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani ariko si we episkopi wa mbere episkopi wa mbere na mbere w'umwirabura wa kiliziya gatolika ya leta zunze ubumwe za amerika yitwa james augustin hilly yayoboye diyoseze ya portland muri leta ya Maine mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu kwa gatandatu igihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu kugera yitabye imana mu kwa munani igihumbi magana cyenda akiri ku ntebe yambariye rimwe na karidinal wa mbere na mbere w'umunyarwanda antoine kambanda arkiyepiskopi wa kiliziya katolika ya kigali ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa cumi na kumwe gushize nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru vya mbere kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe fatuma limasi kalala niwe yegeranije amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na etienne karekezi tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza turaza kongera mu biganiro vyacu vy'imbere
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.